iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri kuri mikoro muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ndabaramukije bwakeye neza mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu turabye rero ingingo twafashe aho bigeze abenegihugu barashima n'abadandaza bo mu ruyigi barashima mugabo badashima n'abadandaza bava mu zindi ntara kubera bari bamenyeye kuza gutora umwimbu mu ntara yacu ya ruyigi ku mahera make cyane uwo ni buramatari w'intara ya ruyigi habudara hasane havuga ku cyemezo cyafashwe n'ubuyobozi cyo kurinda umusaruro w'abanyagihugu kugira ngo abaguzi batabahenda iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye uruzinduko rw'intumwa z'inteko ishinzwe umutekano ya afurika y'uburasirazuba mu burundi hamwe n'ikibazo cy'isuku nke mu karere ka karongi mu murenge wa bwishyura mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda turazigarukaho mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wanjye aroyizi bigirimana aroyizi waramutse neza muramutse jeniya muramutse ndamwe inshuti z'ijwi rya amerika aya makuru tuyahere ku makuru y'inkino igihugu cya shiri nicyo gihejeje gutahukana igikombe kigira mirongo ine na gatanu cy'ibihugu vya amerika mu nkino z'umupira w'amaguru zariko zibera hano muri leta z'ubumwe za amerika mu gutsinda argentina ibitsindo bine kuri bibiri barinze gutera za penaliti uru rukino rwa nyuma rwabereye muri stade ya east rutherford muri leta ya new jersey aho iyo migwi kuva ku munota wa mirongo ine n'ibiri yose yakinisha abakinnyi cumi cumi nyuma y'aho umukinnyi marcelo riyaze wa shiri ari we yatanguye guhabwa ikarata itukura ku munota wa mirongo ibiri n'umunani mu nyuma ku munota wa mirongo ine na kabiri umukinnyi royo wa argentine nawe nyene yahavuye ahabwa ikarata itukura umwanya wategekanijwe wategekanijwe warangiye atamugwi n'umwe ubashije gutsinda uwundi mu nyuma bongera iyindi minota mirongo itatu nayo nyene irangiye ata n'umwe atsinze baciye baja mu myanya ya penaliti ciri ikitsinda penaliti zine argentine itsinda zibiri lionel messi ari mu bakinnyi ba argentine bananiwe penaliti ihiganwa ryari ryatanguye itariki zitatu z'uku kwezi kwa gatandatu ryari ko ribera mu bisagara cumi muri leta zunze ubumwe za amerika ibihugu byashinze umuryango w'ubumwe bwa burayi biriko bisaba ubwongereza ko bwova muri uwo muryango mu kiringo cya vuba iyi ndwi itanguye igiye kubamwo imibonano itari mike y'abategetsi b'uburayi aho bagiye kurabira hamwe ingena ingingo ubwongereza buherutse gufata yo kuva muri uyo muryango itotera ingaruka mbi umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza david cameron ku munsi wa kabiri atekanya kujiba uruseri aho abandi bategetsi b'ibihugu mirongo ibiri n'umunani biwusigayemwo bazoba bakoraniye ubwa mbere ubwongereza butarimwo ni mu gihe sekretari wa leta z'ubumwe za amerika john kerry aza nawe amaze gushika ku mugabane wa buraya atekanya kubonana n'umushikiranganji w'ubwongereza ajeje imigenderanire n'ayandi makungu philip hammond hamwe n'abandi bategetsi ni urugendo rutumbereye kuraba ingene ubucuti hagati ya amerika n'ubwongereza bwobandanya mu gihe ico gihugu kitazoba kikiri kikorana n'ibihugu vya burayi Kerry yamejeje ku munsi w'Imana ko Amerika izogumana ubucuti bwa hafi kandi budasanzwe n'igihugu cy'Ubwongereza. Umutegetsi mu gisirikare ca Iraki hamisha ko inteko z'ico gihugu zigaruriye igisagara ca Fallujah bagikuye mu minwe y'umuhari wa leta ya Kisilamu mu ntambara yari imaze ukwezi kose ihuza izo mpande uko ari zibiri liyetena general abdul wahab al saadi yamenyejeje ku munsi w'imana ko abasirikare ba irake bafashe agace ka julani kare mu micungararo ya faruja kari kakiri mu minwe y'umuhari wa leta ya kisilamu amenyesha ko ico gisagara ca faruja casambuwe nka cose kandi abanyagihugu baharurwa ku bihumbi mirongo umunani na bitanu bakeneye gufashwa byihutirwa gushika ubu ntiharamenyekana abasize ubuzima muri iyo mirwano haba ku barwanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu canke mu basirikare ba leta ya iraki umushikiranganji wa mbere wa iraki haider al abadi yatangaje ko ikigiye gukurikira ari gusubira kwigarurira ikindi gisagara ca mosure naco nyene kiri mu munywe w'umugwi wa leta ya kisilamu muri afghanistan abategetsi bo mu seruko bw'ico gihugu bamenyesha ko abajeje umutekano bishe abarwanyi barenga ijana na mirongo itatu na batanu b'umuhari wa leta ya kisilamu harimwo n'intwazangabo zawo bakomeretsa n'abandi batari bake mu bitero bimaze iminsi bibera hafi y'urubibe na pakistani abategetsi bo muri ako karere bamenyesha ko imigwano mu ntara ya nangarhare yacureshe ejo ku munsi w'imana ariko ko bakiriko barondera ibisigarira vy'abo barwanyi bamenyesha kandi ko abasirikare bashika cumi na babiri ba afghanistan bahasize ubuzima abandi cumi n'umunani barakomereka iyo mirwano yatumye abasivile batari bake bata bagahunga kandi n'ubu baracahunga ivyo bice vyabereyemwo izo ntambara nk'uko bimenyeshwa n'abavyiboneye ibihugu vya Israeli na Turukiya vyemeranije kunagura imigenderanire yari imaze imyaka itandatu icumbagira imigenderanire yatanguye gutosekara kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi igihe ubwato bwa Israeli bwarasa ubwato bwa Turukiya bwagirizwa guca kubiri n'ibihano Israeli cafatiye intara ya Gaza. Umutegetsi wa Israeli niwe yatangaje ayo masezerano ejo ku munsi w'Imana. Yamenyesheje ko Israeli kizoriha imiliyoni mirongo ibiri z'amadolari imiryango y'abahasize ubuzima kandi ko bagiye no gusubira guhanahana abaserukira ibihugu byabo.
aroyizi urakoze inshuti rero hayo namwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti kuri wawawa akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi akanama gashinzwe amahoro n'umutekano mu muryango w'afurika y'uburasirazuba kamenyesha ko bitakiri ngombwa ko hoherezwa inteko mvamakungu ni umutwe w'ingabo z'amahanga nk'uko byari byasabwe mu mwaka ushize ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi basaba ko icyo cyifuzo kitahagarara kuko ibyatumye umuryango w'ubumwe bw'afurika uteganya iyo ngingo n'ubu bikihari inkuru y'umunyamakuru ijwi ry'amerika i bujumbura eroje wirikaneza mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatandatu barangije urugendo rwabo rw'iminsi itatu mu burundi abaserukira akanama k'amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika bagarutse ku kibazo c'inteko uwo muryango wari wifuje kurungika mu burundi mu mwaka uheze uwari abarongo yaturuka mu gihugu ca kongo brazzaville yasiguye ko inteko zishika ku bihumbi bitanu atagituma co kuzinduka mu burundi kikihari lazar makaya safuwesi le déploiement dans tous les pays du monde que ce soit même dans mon pays il faut un accord du gouvernement
kugira harungikwa inteko mu isi hose nuko igihugu zijamwo kibanza kuvyemera ubwigenge bw'igihugu butegerezwa kubahirizwa ikindi naco ni ukuraba ko ibintu vyifashe muri iki kiringo leta yaragize utwigoro tutari duke nta n'umwe yobideha ariko hacari ibindi vyo kongeraho kugira ngo icuka kibe ciza kurusha ubu ico turiko turasaba ni uko hoza abahinga mu vya gisirikare n'abajejwe agateka ka zina muntu ntitukiri kuri ca ciyumviro ca maprobu y'abasirikari ibihumbi bitanu ibi bitumwa nuko hari biko birahinduka buke buke uko ibintu byari byifashe mu minsi iheze siko bikiri bigatuma natwe duca duhindura ingendo ibishikirizwa na safuwesi ntibyakirwa neza n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi leonce ngendakumana umukuru w'umugambwe sabanya frodebu wabona ko imvo zari zatumye hiyumvirwa izo nteko n'ubu zikihari ku bwiwe ngo izo nteko nyabuna ziracakenewe sinzi ko barindiye ko hopfa nk'abantu miliyoni mu burundi kugira bashobore kuzizana izo nteko ntacyo ziba zitumariye twebwe tuzikeneye ubu aba bantu bafashe izindi ntumbero zo kuzimanganya abantu ugasanga umuntu arafashwe ko nta rusasu ruvuga mugo cyo ko abantu badapfa abantu baracapfa kwa kundi bya bibazo bya politike bihagaze ku gusenyura amasezerano y'ashobora kubwizwa shingiro niho bikiri ya migwi yitwaje ibigwanisho niho bari none barindiye yuko turinda kuja mu ntambara kugira bashobore kuza kudufasha gukinga twebwe ntidukeneye ko baza kudufasha ngo bazanye abasoda bo kuza guhamba abantu bapfuye ngo bazanye abasoda bo gufasha ingene igihugu cosanurwa dukeneye abasoda baza kudufasha gukinga ariko je co nemera bavuga kandi na leta ivuga nuko abarundi twebwe nyene tuzogera kwicara tukarondera ingene twotora umuti ibibazo vyacu ntivyari ngombwa ngo turinde kurondera izo nteko kuko amafaranga zijya ni amafaranga twokoresheje mu iterambere acaja muri abo jewe ndamaze bamaze kuraba amahera bamaze gushira ku mugongo w'uburundi n'abarundi kuva muri mirongo icenda na gatatu urwimo rutanguye ngo bariko bagira ibiganiro ngo bariko hagati mu gihugu amaseminere ibiki iyo ayo mafaranga akoreshwa mu iterambere byatuma tumaze nka dubayi ikindi kibazo cagarutsweko ni itosekara ry'imigenderanire n'ukwagirizanya hagati y'uburundi n'u rwanda intumwa z'akanama k'amahoro n'umutekano mu muryango wa afurika zivuga ko ari ikibazo kiraje ishinga afurika yose c'est une préoccupation de tout le monde Parce que nous sommes tous soucieux de la bonne qualité des relations de voisinage entre les États africains. Il y a un afflux de réfugiés dans les autres pays.
icyo kibazo kiragishinga twese kuko twama twifuza ko ubucuti butotosekara hagati y'ibihugu byo muri afurika hari impunzi nyinshi zaroye mu bihugu bibanyi harimo na kongo mu gihe hari uruja n'uruza nk'urwo nta nkeka ko ingorane zaduka ibihagaritse umutima leta y'uburundi natwe niko kuko kuko ku bibazo by'umutekano hiyongera ko iby'imibereho twarasabye amakuru kuri icyo kibazo ndabisubiyemo tuzogira icegeranyo dushitse ku cicaro cacu ni ikibazo tuzi tuzoheza tubwire ico dusavye impande zose nous retrouver à notre siège. Et donc, nous allons faire des recommandations appropriées dans un sens ou comme dans l'autre.
mu itangazo umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'andi makungu yasohoye yavuze ko urugendo rw'izi ntumwa z'akanama k'amahoro n'umutekano k'ubumwe bwa afurika rwerekana ishyaka ry'uwo muryango mu gushyigikira uburundi kuva mu njyane igihugu cy'uburundi cizeza ko kizokwamana ntaryo gikurikiza amategeko ngenderwako y'umuryango wa afurika ariko ubushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'andi makungu bwemeza ko leta ibabazwa rwose n'agacerere k'uwo muryango kuco yita agasotoro k'u rwanda muri uku kwezi kwa gatandatu akanama k'amahoro n'umutekano mu bumwe bwa afurika kakaba karongowe n'uburundi eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze eroje kuri iyi nkuru mu karere ka karongi mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda mu murenge wa bwishyura haravugwa umwanda ukabije uwo mwanda niwe ufatwa nka nyirabayazana yateje icyorezo cya korera umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa wagendereye ako karere abafitiye inkuru irambuye umva aha hose dore wese imwe n'iyi urabona ko itujuje ubuziranenge indi iri hariya hirya yarasenyutse na hariya uhageze wasanga nta wese ihari aka gace kose izi ngo zihari nta wese ihari ifite ubuziranenge umwe mu bategarugori batuye umudugudu wa ruganda umurenge wa bwishyura mu burasirazuba bw'u rwanda arantambagiza agasozi haruguru y'ikiyaga cya kivu aka n'ahandi ni uduce mu minsi ishize icyorezo cya korera cyavuzagamo ubuhuhaho kubera umwanda uva mu misarane ujya mu kiyaga cya kivu mu gihe cy'imvura ntiriya icyobo gihari ntigipfutse ntigize gute rwisazi zivamo muramuhagararaho mute ni kuriya nyine ubireba biriya biti niyo mpamvu nta kintu bagomba mu gihe cy'imvura biba bimeze bite ubwo nyine ni ukuvuga ngo mu gihe cy'imvura byo biba ari umwanda muba uteye isesemi ni naho yikorera yaturutse kuko yarabihuruturaga byose ikajyana mu mazi ya mazi tukayavoma tukayakoresha n'iyi misozi yose aha gutyo ureba ni umwanda gusa kuko niba umuntu ageze hano nk'umuntu w'umugabo ageze agasanga iyi wese yarasenyutse arihina hariya mu myumbati cyangwa inyuma ya kiriya gihuru ahituma imvura negwa izabikukumura nitanagwa za sazi zizavaho zize hano abana birirwa batoragura utuntu zijye ku masahani ubwo nyine imyanda igwire gutyo mu byumweru bibiri bishize nibwo amakuru yasakaye ko icyorezo cya korera kibasiye abatuye umurenge wa bwishyura ubarizwa mu mujyi wa kibuye ubuyobozi bw'ibitaro bya kibuye bwemeje amakuru ko cyakuruwe n'umwanda wo mu kiyaga cya kivu motwa toma umunyekongo utuye ku kibuye nawe mu bari bibasiwe na korera demide korera jipevudir ceci jete atake isi de lotre icyorezo cya korera nshobora kukubwira ibi naribasiwe hano ku rundi ruhande munsi ya ririya shuri hari umwana wari wibasiwe bwa mbere wagiye mu bitaro bo nyuma n'injye wakurikiye nibasiwe n'icyorezo cya korera neza neza neza kumva na hano bantwaye nk'agahinja mu mugongo kungeza ku muhanda hariya bahamagara ambiranse ambiranse yagejeje kwa muganga ntanga amafaranga ibihumbi bitanu narakize mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika bwana emmanuel mutuyimana umuyobozi w'umurenge wa bwishyura ikibazo kirimo yemeje ko nyuma yo kubona ko icyorezo cya korera cyadutse gitewe n'amazi mabi bafashe ingamba zo gutanga amazi meza ku buryo n'uvomye mabi mu kiyaga afite imiti yo kuyasukura amazi y'kiyaga cya kiva afatwa nka nyirabayazana w'icyorezo cya korera karongi na n'ubu niyo bari kuvoma imivumba y'ikiyaga cya kivu mu murenge wa bwishyura mu karere ka karongi hamwe mu havugwaga korera haruguru yaho urabona ko nta misarane bafite ku mvura rero ngo imvura irakumba ikaza ikamena mu kivu abandi bakavoma bagatekesha bakanywa nawe ndakubonye uje kuvoma nje kuvoma amazi y'ikivu kubera iki ni amazi ya rodobine dufite murayakoze iki
turayatekesha tukanayanywa
muyavomye imyaka ingahe y'amazi navomye imyaka myinshi twakomeje gushaka ababishinzwe ngo tumenye uko icyorezo cya korera gihagaze ku kibuye magingo aya ariko ntibyadukundiye icyakora ubuyobozi bw'umurenge wa bwishyura buvuga ko amakuru aturuka mu bitaro bya kibuye yemeza ko mu minsi ine ishize nta barwayi bashya bagaragara ku buryo ngo no mu bitaro hari hasigayemo abarwayi bakorera babiri akabagiraho ubusa ijwi ry'amerika ku kibuye mu burasirazuba bw'u rwanda urakoze eric kuri iyi nkuru dusubire mu burundi mu ntara ya ruyigi abayobozi bashyizeho ibiciro ntarengwa by'ibiribwa ku musaruro w'abanyagihugu kugira ngo abacuruzi batabahenda abaguzi n'abacuruzi cyakora bahandi basanga icyo cyemezo kibabangamiye kuko cyatumye ibiribwa biba bike ku masoko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel dantoine nsabimana mu ruyigi adufitiye inkuru irambuye ingingo yo gukingira umwimbo w'abanyagihugu mu ntara ya Ruyigi yafashwe kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu abarimyi batanguye kwimbura ibirimwa bitandukanye abajejwe intwaro mu ntara ya Ruyigi bagiye barashinga ibiciro by'ibirimwa nk'ibiharage n'umuceri kugira ngo abadandaza ntibikike mu kiza ngo bazimbe umurimyi Abdallah Hassan nibura amatari w'intara ya Ruyigi twaragiranye inama n'abasitanteri uh, n'ubuzi butandukanye bujejwe uburimyi n'ubworozi kugira ngo dufate ingingo ko twokingira umwimbo w'abenegihugu dufata ingingo ya mbere y'uko turavye abanyagihugu ukuntu basesagura yuko ata biharage byosohoka intara ya ruyigi gushika mu kw'icenda ko abadandaza b'abanyaruyigi basanzwe bafise uburyo nabo nyene bobigura muga ku mafaranga y'amajana atandatu ku kiro ku murimyi kugira ngo umwimbu ushobore kuguma mu ntara yacu ya ruyigi hanyuma abashaka gushora ibiharage ari nka sere canke pamu bagasaba uruhusha muri provinsi kugira ngo bakeneye kuja gufasha izindi ntara bashobore gutwara ivyo biharage ku vyerekeye umuceri naho nyene nico kimwe turavye rero ingingo twafashe aho bigeze abenegihugu barashima n'abadandaza bo mu ruyigi barashima muga badashima n'abadandaza bava mu zindi ntara kubera bari bamenyeye kuza gutora umwimbu mu ntara yacu ya ruyigi ku mahera make cane e, hariho ingingo twafashe hariho iminzani bashira mu banyagihugu canke abadirigiza bakoresha uh, ibikombe nabo nyene twasanze e, atari vyiza bagurira abenegihugu ku mahera make cane hanyuma bagaca bayitwara ku masoko bakagurisha kw'ibeyi nini abanyagihugu nabo babiri bariko barasubira inyuma tubona kandi yuko bariko barasahura igihugu twasanze amahera yose abo bose bakora ata amatagisi binjiza mu ikomune tukabasaba yuko boza kuremera isoko aha ahemewe n'amategeko bamwe mu badandaza bato bato bakorera mu isoko rikuru ryo mu ruyigi mu gisagara ca ruyigi bavuga ko iyo ngingo ituma urudandazwa rwabo rucumbagira eduard ciza ni umudandaza akorera mu isoko rikuru ryo mu ruyigi turabadirigiza wowe uri umudirigiza umudirigiza ni ukuvuga iki genda umudirigiza adirigiza mu isoko ni ukuvuga umuntu adetaya mu isoko adetaya byose byaba ibiharage byaba umuceri ibyo turabikora ngaha aba bose ubona ngaha twebwe abadirigiza n'abadandaza nta n'umwe yorohereje uko ibintu byaciye bikenda ibiharagera babigeze ku mahera amajana umunani bito bito ni amajana indwi n'itanu ikiro cya bijya bya binini bya jone cyangwa bijya binini by'ibirembegwa bigeze ku mahera igihumbi naho wokwibariza ngaho urabibona none ni kubera iki bica bibura bica bibura uko nta nta komini ishobora kuronka ibintu bikwiye abanyesoko muri iyo komini nibyo ukunda byava mu kumoso byinshi ikijanju niyo kibyo bihuriranye n'ibivuye muri tanzania bishyitse mu gisuru biraba byinshi none hariya mu gisuru baca bavuga bati na twebwe ko iyo ngingo yasohotse ntimubivana ahantu kuba byorohereje amategeko iyo amategeko arabona ko umengo byaroroshye mugana abadandaza n'abisumira ntibyaboroheje uko nibeza ngo bigwirirane abasuma ibifungurwa mu isoko ryo mu ruyigi bavuga rumwe n'abo badandaza emilienne ntahondereye ni umukenyezi twahuriye mu isoko ryo mu ruyigi aje gusuma aciye bibura nyene hari inzara nyene ntabihari kubera byava mu buhandi bikaza bikinjira nibo ntabiboneka ibiharagi bigeze ku noti y'amajana indwi kandi ubu biba bigurwa nk'amafaranga amajana atanu nk'umuceri ubu unye uba ugeze ku gihumbi mugabo wonye wagumye ku catatu newe wumviki wibaza ko ari kubera bitava bitava mu zindi ntara ngo bize ku kibazo c'uko ivyimburwa bitarenga imbibe z'intara ya Ruyigi Buramatari Hassan Abdallah agira ati abenegihugu bo mu kumoso baranyuzwe n'umugambi wo kuziganya urumva rero bamaze kubibika mu kumoso ntibaronka ibikwiye bishobora kuduga ino mu buyogoma nta, nta mategeko namwe abuza kuzana umuceri canke ibiharage ari mu ntara yacu ya Ruyigi ni kubera gusa abadandaza abenegihugu bariko barabika kugira ngo bazowukoreshe umwimbu hageze amakamyo yama yaje gutora umuceri ku byerekeye imyumbati navyo nyene ni imyumbati irarengana irava mu ntara yacu ya Ruyigi ikabandanya mwomenya ko amakomine ari mu kiyaya ca kumoso ku mupaka w'Uburundi na Tanzania ariyo yari asanzwe ashora umwimbu mwinshi kuko asanzwe yimbuka cane mu Ruyigi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze noneho ku mwanya w'amakuru ya siporo n'imikino duhere mu rwanda muri kumwe na jean claude munyandinda umukino wa tenisi nyuma y'uko umwaka w'imikino urangiye habayeho gusubiza amaso inyuma ngo hasuzumwe niba intego ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'uyu mukino mu rwanda bwari bwihaye zaragezweho icyerekezo nyamukuru ngo kwari ugutoza tenisi bahereye mu bakiri bato hanyuma bakabohereza mu marushanwa mpuzamahanga agamije kubamenyereza bakazamura urwego rwabo uyu ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umukino wa tenisi mu rwanda valence habimana mu by'ukuri kuri gahunda ya federasiyo ya tenisi mu rwanda gahunda dufite cyane ni ukuzamura abana bakiri bato kandi ibyo ngibyo urebye uyu mwaka turangije twabigezeho ko twabashije kwikarifiya tujya gukina amarushanwa abereye south africa ni ukuvuga ngo barikarifiye muri regiyo ya east africa noneho biba ngombwa ko bajya gukina ku rwego rundi rwisumbuye narwo rwa nyuma murumva ko aho ngaho twabashije kubikora uko byagombaga gukorwa umupira w'amaguru mu gihe umwaka w'imikino uri hafi kugera ku musozo amakipe amwe n'amwe yatangiye gutandukana n'abatoza bayo mu ikipe ya polisi efuse kuwa gatanu w'icyumweru gishize umutoza kasa andere wari uyimazemo imyaka ibiri yarasezerewe nyuma y'inama y'igitaraganya yabaye kuri uwo munsi ubuyobozi bw'iyi kipe y'abapolisi b'u rwanda bwafashe icyemezo cyo guhagarika uyu mutoza bukavuga ko umusaruro we utabaye mwiza uyu mwaka ibi bibaye mu gihe iyi kipe yari isigaje imikino ibiri yonyine muri shampiyona ikaba iri ku mwanya wa gatanu ku rutonde rw'agateganyo by'umwihariko polisi efuse yari yegukanye igikombe cy'amahoro cy'umwaka ushize yasezerewe muri kimwe cy'umunani kirangiza muri iryo rushanwa ry'umwaka ikuwemo n'amagaju efuse umutoza kasa andre yinjiye muri polisi efuse asimbuye umutoza w'umunyayuganda samu simbuwa nawe akaba yari yarasimbuye umunyaserbiya goran kopunovice tunyarukiye mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino ya kimwe cya kane kirangiza kuri stade ya kigali i nyamirambo habereye imikino ibiri guhera isaa cyenda n'iminota mirongo itatu ikipe ya APR yahuye na Kiyovu Sport APR yasezereye Kiyovu Sport yitsinze igitego kimwe ku busa cyabonetse ku munota wa nyuma w'umukino umukino wakurikiyeho watangiye isaa kumi n'ebyiri n'iminota mirongo itatu ku mugoroba ikipe ya Rayon Sport yanyagiye ikipe ya Gicumbi FC yisezerera yitsinze ibitego bine byose kuri kimwe kuri stade Huye mu ntara y'Amajyepfo ikipe ya Espoir FC yakuyemo AS Muhanga yitsinze ibitego bitatu ku busa indi kipe yabonye itike yo kwinjira muri kimwe cya kabiri kirangiza muri irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro ni AS Kigali yatsinze amagaju FC ibitego bibiri ku busa mu mukino wabereye kuri stade y'Imuhanga muri kimwe cya kabiri kirangiza hateganyijwe imikino ibanza n'iyo kwishyura ikipe ya Espoir FC izahura na APR FC naho Rayon Sport icakirane na AS Kigali umukino wa finale uteganyijwe ku itariki ya kane Nyakanga ku munsi mukuru wo kwibohora igikombe gikunze kwegukanwa n'ikipe y'abasirikare APR FC iri rushanwa ryaje risimbura ryahoze ryitwa igikombe cyari cyaritiriwe perezida habyarimana mbere ya jenoside yakorewe abatutsi icyo gihe umukino wa nyuma wabaga ku itariki ya gatanu nyakanga buri mwaka amakipe yagiye asimburana ku gikombe muri iyo myaka yo hambere ni pantere noir kiyovu siporo leon siporo mukura victory siporo na etenseri fc yari claude munyandinda i kigali urakoze jean claude tujye noneho mu burundi mugenzi wacu hevariste nzi ko banyanka nawe habafitiye amakuru ya siporo ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye turangije niho haba urukino rwa nyuma rwo guhiganira igikombe cy'umukuru w'igihugu kigira gatanu urwo rukino rwabereye ku kibuga cy'ihinguriro ry'isukari sosumo turi mu ntara ya rutana rwahuje imigwi ya vitaro na mesaje ngozi urwo rukino rwari rwaje kurorerwa n'abantu isinzi baba abanyarutana abanyabujumbura hamwe n'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza igice cya mbere cy'urukino cyarangiye iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi iyo migwi ivuye mu karuhuko yose uko ari ibiri yaje yazikenyeye ishaka gutsinda ku minota mirongo irindwi na gatatu umurwi mesaje ngozi waronse igitsindo cya mbere cyatsinzwe n'umukinnyi enoke saba umukama ku mupira muremure kufra yatereye ku metero mirongo ine umunyegori wa vitaro marc arthur arakaza ntiyabonye iyo umupira waciye urukino rugeze mu minota ya nyuma abakinnyi b'imbere ba vitaro nka kizigenza w'umurwi rodi mavugo na yamini selemani ndikumana bagerageje kurondera igitsindo ku minota ya mirongo icenda abakunzi ba vitaro bari bahebuye steve nzigamasabo atsinda igitsindo ca vitaro urukino ruca rurangira iyo migwi inganya igitsindo kimwe ku kindi umuhagarikizi w'urukino acatanga iminota mirongo itatu y'agasunuzo prolongation mu gifaransa ibitsindo vyagumye ari kimwe ku kindi gushika iyo minota irangire iyo mirwi yagiye gutaturwa na za penaliti mesaje ngozi itsinda zine kuri zitatu za vitaro gutyo mesaje ngozi itahukana igikombe c'umukuru w'igihugu c'uno mwaka abakunzi n'abakinyi ba mesaje ngozi akanyamuneza kari kose bahejeje kuronswa igikombe c'umukuru w'igihugu mizero don parfait n'umusatirizi w'umugwi message ngozi turaryohewe sana turaryohewe sana ko n'ikintu twabuze avalane pase 2014 twarabuze victoire muri finale kuri faze nk'iyi y'amapenaliti twadominye match yose antuka biraryoshye sana n'uno munsi twari twadominye match yose mugabo ku munota wa nyuma batugomboye igitsindo mugabo imana yafashije twakombase jusqu'à la fin kandi igikombe twagitwaye turashima imana cyane ingorane mwagize niye kubona mutatsinze urukino eh, imbere mu minota 90 nta ngorane nimwe twagize urukino rwagenze neza twabadominye bararuha nonansi minute twayidominye sema bagize chance gusa kandi uravye n'igitsindo batsinze nta buhinga bwinshi bari barimo na trisheri yabayemo ko batsinze igitsindo cy'ukuboko ku ruhande rwa vitaro umubabaro wari wose kubona igikombe cy'umukuru w'igihugu cabaciye mu myanya y'intoke abakinyi ba vitaro bemera ko barushijwe nk'uko bivugwa na kizigenza wo mu rwi rodima vugo ntibiduciye intege ahubwo tuzokomeza dukore kugira tugeze tugere ku ntumbero icapfuye ni giki bo icapfuye sinokubwira kuko twebwe mu bisanzwe muri ekipe ya vitaro uzi yuko ari ekipe igizwe n'abamizirima benshi abamizirima babandanyije amafungo kugira muri muri muri finale niyo mpamvu wabonye tutabyifashemo neza ushobora gukina umupira wacu kuri super coupe muzosura mu kine nyene ntawuzi ko amafungo azobarahera murashobora kugira akantu ko kubihora ariko mu byo mu nkino tuzokina tuzokina aburana babiri agatsinda umwe tuzogerageza dukore kugira tubishure igikombe cy'umukuru w'igihugu cyo mu mwaka uheze wa bibiri na cumi na gatanu cyari cyatahukanywe n'umugwi vitaro umugwi vitaro niwe uzoserukira igihugu mu nkino za afurika zihuza imigwi yabaye iya mbere iwayo mu mwaka uza wa bibiri na cumi n'indwi mesaje ngozi ukazitaba ihiganwa ry'imirwi yabaye iya kabiri ryitiriwe coupe de la confederation mu gifaransa i bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
muracyari kumwe na dijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mugenzi wanjye harizi bigira imana agiye kubagezaho inshamake y'amakuru
incamake y'amakuru twabashikirije igihugu ca shiri nico gihejeje gutahukana igikombe kigira mirongo ine na gatanu cy'ibihugu vya amerika mu nkino z'umupira w'amaguru ziriko zariko zibera hano muri leta z'ubumwe za amerika mu gutsinda argentine ibitsindo bine kuri bibiri barinze gutera za penaliti ibitsindo vyatsinzwe barinze gutera za penaliti nk'uko ndabivuze kuko umwanya watekanijwe wari warangiye atanumwe ashoboye gutsinda ibihugu byashinze umuryango umwe bwa burayi biriko bisaba ubwongereza ko bwova muri uyo muryango mu kiringo ca vuba bwangu iyi ndwi itanguye igiye kubamwo imibonano itari mike y'abategetsi b'uburayi aho bagiye kurabira hamwe ingene ingingo ubwongereza buherutse gufata yo kuva muri uyo muryango itotera ingaruka mbi muri Iraq umutegetsi wo mu gisirikare cha Iraq amenyesha ko inteko z'ico gihugu zigaruriye gisagara ca Faruja bagikuye mu minwe y'umuhari wa leta ya Kisilamu mu ntambara yari imaze ukwezi ihuza izo mpande uko ari zibiri Lieutenant General Abdul Wahab Al Saad yamejeje ejo kuwa Mungu ko abasirikare ba Iraq bafashe agace ka Julani kari mu micungararo ya Faruja kari kakiri mu minwe y'umuhari wa leta ya Kisilamu naho muri Afghanistan abategetsi bo mu buseruko bw'ico gihugu bamesha ko abajeje umutekano bishe abarwanyi barenga ijana na batanu b'umuhari wa leta ya Kisilamu harimo n'inkwaza ngabo zabo bakomeretsa n'abandi batari bake mu bitero bimaze iminsi bibera hafi y'urubibe n'ico gihugu gihana na Pakistan ibihugu vya Israel na Turukiya navyo vyemeranije kunagura imigenderanire yari imaze imyaka itandatu icumbagira
urakoze yaruzi bigira imana kuri inshamake y'amakuru iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije uwadufashije gushyira hamwe ibiganiro ni fatuma karara arimase mwari kumwe kuri mikoro nanjye eugenia mukankusi mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye mwese gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mbifurije amahoro y'imana mugire ibihe byiza mwumva radiyo yanyu ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.